iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na oriyani itangishaka na fideli niyo ngabo hano i washington dc tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu
mbonye ko ndoziraso y'abana nkaronga inzu amahera y'inzu y'abandi nca nshimira imana kunyuma yeho mboranye nja kwa siyoni kurangura mvuye kurangura ngaca nza kudandaza muri vile ngaca nshira ku kibanza ngaza ndadandaza uwo ni umupfasoni francine ndize menshi avuga ku kuntu ibikorwa byiwe nk'umukenyezi bitangura buri munsi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi turazigaruka ko mu kanya kari imbere muri amerika umugwi w'abakenyezi utera akamo bagenzi babo bose kudatonda mu buzi bwabo bwa minsi yose kuri uno munsi mu ntumbero yo kugaragaza agaciro kabo mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu
abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro bikomeye cyane by'igisirikare ku mugwa mukuru wa afghanistan kabul no munsi ku wa gatatu
no munsi wa gatatu inama nshingamateka ya afurika y'epfo yatanguye guharira ku kibazo cy'uko igihugu cya afurika y'epfo cyova mu na mu sentare mpuzamakungu mpanabyaha icc canke ko cokiguma- coyigumamwo
abategetsi b'igihugu cya kenya batangaje uno munsi ku wa gatatu ko bazorondera abaganga mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro bya leta bibandanya imirimo yabyo
ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagaruka ko mu kanya reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi hano muri amerika umugwi wateguye urugendo rw'abakenyezi rwabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka i washington dc wateye akamo bagenzi babo kudatonda mu buzi bwabo bwa minsi yose mu ntumbero yo kugaragaza agaciro abo bakenyezi bafise ku bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu ibyo bikorwa byiswe umunsi utarimo abakenyezi ugamije gufatanywa n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi aba bakenyezi bifuza kwerekana akamaro kabo bagasaba bagenzi babo kudas- eh, kuguma mu ngo zabo ntibaje ku mirimo yabo ya misi yose no kutagira ikintu na kimwe bagura uno munsi icyo gikorwa kibaye kimwe mu bikorwa vya mbere bihambaye uwo mugwi wakoze kuva bagize imyiyerekano mu bisagara bitandukanye vya amerika ku itariki ya mirongo ibiri n'umwe mu kwezi kwa mbere aho ni mu gihe batangaje ba- batanguje imyiyerekano yari igizwe n'abantu bagera ku miliyoni bihereje amayira mu myiyerekano yo kwiyamiriza ishikirizwa icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu perezida donald trump ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere ku rubuga rwa twitter yiwe kuri uno munsi wa gatatu perezida donald trump yashimye ingingo ya onu yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ntacyo trump yashikirije kuri uwo myi- kuri iyo myiyerekano yateguwe n'uwo mugwi w'abakenyezi
abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro bikomeye cyane by'igisirikare ku mugwa mukuru w'igihugu cya afghanistan kabul uno munsi ku wa gatatu bishe abantu mirongo itatu bakomeretsa abandi batari bake ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa afghanistan indako zijeje umutekano za afghanistan zakikuje buno nyene ico kibanza zica abagize ico gitero bose ivyabona batangaza ko ico gitero catanguye igihe umwiyahuzi yaturitse bombe yari mu modoka ku rwinjiriro rw'ibitaro vy'igisirikare sardar muhammad daud khan hagati ku mugwa mukuru kabul mu nyuma yaho abagwanyi batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye n'amagrenade baciye binjira muri iyo nyubakwa barashe abagwayi n'abakozi bo mu bitaro imbere y'uko inteko za leta ya afghanistan zihangana nabo zirabica bose abanywanyi ba leta ya kisilamu biyitiriye ico gitero perezida wa afghanistan ashraf ghani yiyamirije ubwo bwicanyi yiyemeje ko azoshira imbere y'intahe abakoze ubwo bubisha
ejo ku munsi wa kabiri leta ya afurika y'epfo yarakuye burundu ikete yari yashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu onu rimenyesha ko icyo gihugu kigiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera irahe muri peyiba yamara intambara kuri icyo kibazo irabandanya aho ni mu gihe inama nshingamateka igiye gutangura guharira kuri icyo kibazo kuri uno munsi wa gatatu Zak Yacob yahoze ari umucamanza muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu avuga ko ataki- atakintu gihambaye cyo mutuma himbaza iyo ngingo yo gusokora ikete ryo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu ivyo bibaye inyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru muri afurika y'epfo yafashe ingingo y'uko iryo kete ryari riru- ryarungitswe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri onu ritubahirije ibwirizwa shingiro kandi ko ico kibazo gikwiye kubanza guca mu nama nshingamateka ku bw'uyo jacob yahoze ari umucamanza avuga ko kuba bikurikije amategeko canke bitayakurikije eh, ahubwo igikuru ni uko ingingo yo kuva muri iyo sentare ifash- ifashwe vyogira ingaruka mbi cyane ku rwego mpuzamakungu naho yakobo uwo mucamanza ari mu eh, karuhuko ka ko mu zabukuru yashize urukumu ku kete risaba afurika y'epfo kutava muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha umugambwe anc uri ku butegetsi niwe ufise igitigiri kinini cy'abashingamateka ukaba kandi ushigikiye cyane iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye abategetsi b'igihugu cya kenya batangaje uno munsi ku wa gatatu ko bazorondera abaganga bo mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro vya leta bibandanya imirimo yavyo ivyo inyuma y'uko ibiganiro bigenewe guhagarika ukugarariza akazi kw'abaganga muri kenya bimaze iminsi mirongo icenda vyigeramiye igisata c'ubuvuzi ataco ataco bishitseko leta ya kenya yagabishije in- yagabishije inshuro zitari nke kwirukana abaganga bagararije akazi yamara ivyo vyarananiwe kugondoza abo baganga leta ya kenya yaciye ifata ingingo yo kurondera abaganga bazosubirira abaganga bo muri kenya bagararije akazi mu karere ka afurika no hanze y'ako karere perezida w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta ashavuye yifatiye mu gahanga abaganga amajana atanu bagararije akazi kubera basaba ko imishahara yabo yongerezwa nuko uburyo bakoreramwo bwotunganywa neza kurushiriza perezida kenyatta avuga ko bahaye abo baganga imishahara irengeye iy'abaganga bikorera ku giti cyabo sentare mu gihugu ca kenya yatangaje ko kugarariza akazi kw'abaganga ba leta biciye ku biri n'amategeko yagenye abaserukira amadini gufasha mu biganiro na leta inyuma y'uko abandi bagerageje gufasha abandi bagerageje gufasha abananiwe sentare nkuru muri korea y'epfo yatangaje kuri uno munsi ko ku munsi wa gatandatu izoca urubanza rwo gukura ku butegetsi perezida park ngunyen kuri uno munsi wa gatatu sentare ijejwe iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro yatangaje ko urwo rubanza ruzokwerekanwa ku masanamu ya televiziyo abashingamateka ba korea y'epfo batoye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze yuko park akugwa ku butegetsi ku vyaha vya ruswa yamara mu mategeko y'ico gihugu sentare ijejwe ibwirizwa shingiro ntiyitegerezwa kubanza kwemeza iyo ngingo imbere y'uko ishigwa mu ngiro icagirizo nyamukuru mu rubanza rw'uwo mukuru w'igihugu ni uko yakoranye n'uwahoze ari umugenzi wiwe cho sun sil mu gusaba ku nguvu amashyirahamwe yigenga gutanga amamiliyoni agera kuri mirongo indwi y'amadolari ngo bayahe amashyirahamwe atazwi neza mu ntumbero yo kubakorera ibyo bipfuza perezida park arahakana ibyo vyagirizo avuga ko atigeze arya ibiturire mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu kandi ko atigeze amenya ibikorwa biteye ku biri n'amategeko vyoba vyarakozwe na bagenzi biwe canke abo akoresha igisirikare ca nigeria catangaje n'umunsi ku wa gatatu ko kizotohoza ivyagirizo vy'uko inteko za leta zatyoje agateka ka muntu harimwo mu rugamba rwo kurwanya umugwi boko haram ivyo naho imbere yayo igisirikare ca nigeria cari cahakanye ivyo vyagirizo umutegetsi mukuru w'igisirikare ca nigeria lieutenant general tukur buratai yatangaje ko umugwi udasanzwe ujeje itohoza uzokwihweza ivyagirizo vy'uko inteko za leta zatyoje agateka ka muntu yamara yatangaje ko batazosubira kwihweza amadosiye aza yaratohojwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu umugwi udasanzwe ujejwe itohoza uzobugizwe n'abasirikare hamwe n'abahoze ari abasirikare bafashe akaruhuko ko mu zabukuru hamwe n'userukira umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu umutegetsi mukuru w'igisirikare muri nigeria lieutenant general tukur buratai avuga ko uwo mugwi uzotohoza ivyagirizo vy'uko igisirikare ca nigeria cakoze ubwicanyi ndengerabutungane cafunze abantu ku buryo budakurikije amategeko gifata abantu bunyamaswa congera kizimanganya abandi bikekwa ko ari abagira iterabwoba b'umugwi boko haram
muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu murashobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radio yacu no kuri we we we akaburungu radio yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere mu burundi umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uba ku itariki umunani zo kuwa gatatu zitashe ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara ya ruyigi mu buseruko denise nkuru nziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yari umushyitsi w'iteka abaserukira ibihugu byabo amashyirahamwe mpuzamakungu abashikiranganje ba leta y'u Burundi batandukanye bishikiye mu ntara ya ruyigi ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe urumuri cyubatswe ahitwa mu budagi mu gisagara cya ruyigi civugo cy'uno mwaka gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no ku iterambere ry'umukenyezi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine sabimana ku kibuga c'umupira w'amaguru bitiriye urumuri kiriya hitwa mu budagi mu gisagara ca ruyigi niho habereye ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu mvura y'urudaca abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atawavuye mu kibuga ngo aje kugama canke atahe janviere ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi akaba kandi ari n'umushikiranganje w'amashuri mato mato ayisumbuye n'ay'imyuga yagize ico asaba abakenyezi afatiye ku civugo c'uno mwaka dusavye abakenyezi n'abigeme bose ngo baha bahaguruke baharanira agateka kabo bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo rimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere kuko ko umukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no ku iterambere ry'umukenyezi ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije kurwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteye ko ibyatsi mu kurinda amashyamba cimeza mu kurinda imiriro ya nyakanga mu gukingira inzuzi n'ibindi ibyo bizodufasha kurwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka maritino nivyo abandi umushikiranje w'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina yavuze intambwe umurundi kazageze ko mu kwerekana ko ashoboye abakenyezi baraserukiwe ku bice n'imiburiburi birenga mirongo itatu ku ijana mu nama mpanuzajambo y'amakomini muri leta mu nama nshingamateka na ngenguzamateka urugamba rwo kurwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije igatuma abakenyezi barangura imirimo bajejwe atagukebaguzwa ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronka ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronka ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubahiriza no kubakarihiriza ubwenge ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihariwe n'abagabo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi aho yashimikiye ku ngorane umukenyezi agira mu gihe hateye inzara mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza kandi umwimbu utagenze neza haba inzara habaye inzara ubukorwa ko cyane ni umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyo ibihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakorwa ko cyane ku neza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije rero ku bw'iki kivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwaka uza nk'ubu tuzokwirimbura tukaraba aho twagejeje ikivi mu bijyanye no ku- no kubungabunga isi yacu biraturaba suzanne ngoma ndonge aserukira finiwapu mu burundi mu ijambo ryiwe yasabye leta y'u burundi kwihutisha itegeko rigenga ugutorana kugira ngo barenganure abigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko uyu munsi mpuzamakungu atacu babwiye kuko bawita uwabize abakenyezi bize nabo bavuga ko abari akanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo urwo rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye barimo abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo hari mu bufaransa n'ubushinwa abaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu nka finiwap onisida oem na action aid mu ruyigi fidel d'antoine nsabimana ijwi rya amerika
urakoze cyane fidel d'antoine sabimana tukivuga ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi umuryango wa afurika y'ubuseruko uraremesha abakenyezi b'abarundikazi bari mu nkambi y'impunzi uwo muryango uvuga ko naho ubuzima bwabo barimo butoroshe ko ko borema bagaharanira agateka kabo aho bari kandi ko ba- bokwizera ko ingorane barimo bazozivamwo vuba byashikirijwe inyuma y'urugendo rwatunganijwe n'uwo muryango wa afurika y'ubuseruko iyarusha ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
abo ni abakenyezi bakora mu muryango wa afurika y'ubuseruko bari kumwe n'abandi baba i yarusha bari mu rugendo rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore bagenda baririmba indirimbo zihayagiza abakenyezi bafite n'ibyandiko bihamagariye abakenyezi kwerekana ko bashoboye aho bari hose no guharanira agateka kabo umufasoni minani generose ajejwe ukungana kw'ibitsina muri uwo muryango wa afurika y'ubuseruko atera intege abarundikazi bari mu makambi y'impunzi ko batokwihebura ni mu gihe igisata ca oni citaho impunzi hcr kivuga ko igitigiri c'abakenyezi bahunze barenga ibice mirongo umunani kw'ijana vy'impunzi abagore bo mu makambi tukababwira tuti ubuzima ntibugarukira aha hariho ubundi buzima imbere ntuhava utwagwa n'umubabaro urimwo barengana iyo ntambwe ibintu birahinduka ejo haba heza rero abakenyezi bari mu ngorane ndabateye intege kandi ntibigumizemwo ingorane zabo ico ubwiye uriya ari ku butegetsi cyangwa ari mu nama nshingamateka kirashobora gushika imbere mugabo ucigumijemwo hari igihe kitamenyekana hanyuma nawe uri mu ntwaro uri mu nama nshingamateka wagiriwe amahirwe y'uko ushobora kugira icyo uvuze ukagira icyo ushikirije abo bagabo nyine kugira bafate ingingo gira icyo uvuze wibuke ba bandi ba- batagira ijambo ba nyarucari tugomba guhaguruka tukabashikira aho bari kandi nabo bakuguruka mu mitima aho bicaye mu makambi y'impunzi bareme ejo ni heza abashobora guhaguruka bakabasangayo tubasangeyo hanyuma nabo bashobora kugira icyo bashikirije bishitse umuntu akaja kubaraba bagira icyo bavuze madamu jessica ariyo umwe mu vyegera vy'umunyamabanga mukuru wa yase yari kumwe n'abandi mu rugendo bagize ababazwa n'uko abakenyezi ari bo bagira ingorane cane muri iki gihe mu gihe bimwe mu bihugu vya afurika y'ubuseruko birimo ingorane z'umutekano muke hamwe n'inzara We know that when there is conflict, if there is war, women suffer most.
ati turazi ko iyo hari intambara ingwano inzara ingorane zo kwivuza iyo ata amazi canke amatara iyo hageze gukingira agateka k'abana abakenyezi nibo bababara cane kandi ivyo byose bibagirako ingaruka mbi izo ngorane zose turazi ko zugarije n'akarere ka afurika y'ubuseruko hakiyongera ko rero ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe rituma abakenyezi batimbura hakabura ibifungurwa vyo gutunga umuryango n'ibindi ivyo byose n'umutwaro ukomeye ku bakenyezi And it is impacting a lot on women.
nubwo izo ngorane zose zisubiza inyuma agateka k'abakenyezi minani generose ajejwe ukungana kw'ibitsina muri uwo muryango wa afurika y'ubuseruko ahamagariye abakenyezi bagenzi we gukora batiziganya ntidushobora gucib- gucibwa intege n'abo bariko bavuga ba- bahonyanga agateka k'umukenyezi oya icyo twiyemeje tugomba kugibandanya si intambara turimwo ni ukugira ngo turabe ubungane mu budasa bwacu habe ubungane mu bikorwa dukora umukenyezi ashoboye gukora akazi mu wundi umugabo akora nk'ibintu bijyanye no kubaka n'ibindi byitwa ngo ni ibigoye ubu tugomba guhimiriza abakenyezi bose bakora akazi nk'uko ba- bumva babishoboye umukenyezi agwanira agateka kiwe mugabo kandi ari ku bikorwa ku bari mu butegetsi cyangwa abashobora kugira icyo bakoze mu gufata ingingo abo nibo bakwiye gufata iya mbere hariho abagomba kudandaza mugabo byarabuze aho bahera hari abafise amahera batabona ingene batanguza umu- u- u- i- akazi kabo hari n'abafise ivyiyumviro bitandukanye adashobora kuja gu- guhiganwa n'abagabo muri politiki rero abakenyezi bamaze kuba inararibonye in- imboneza niko nobita b'abarundikazi cane cane kubu ndiko mvuga nk'umurundikazi nitwe dukwiye gufata iya mbere tukabasanga hajya bari umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko uruhara rw'abakenyezi ari ntangere mu iterambere ry'ingo n'imiryango mbere no mu kazi ka minsi yose gusa uwo muryango uvuga ko ugifise abakenyezi bake bari mu bibanza bifata ingingo kuko igitigiri cyabo kidashika na mirongo ibiri ku ijana pye clave niyo nkuru yarusha ku biju rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubandanye tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe wahariwe umukenyezi umunsi wahariwe umukenyezi ushyitse mu burundi mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene n'ingo zirimo abashingantahe bafatanya n'abakenyezi babo birazigora kubaho ariko rero hari abakenyezi bita ku rutare bakabeshaho imiryango yabo naho atabagabo baba bari kumwe cyangwa bafise akarorero nk'umupfasoni akarorero nk'umupfasoni francine ndinze menshi aba muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura mu rudandazwa rwiwe rw'ivyamwa abeshaho umuryango w'abantu indwi kubera umugabo wiwe amaze imyaka itatu yaragiye kurondera akazi mu mahanga akaba ataka- atarakaronka kandi ataranaganuka ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu eroje wirikaneza
uri nkuru ubereye amashimwe ntawugererana we aha ni ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye gituro zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura ni igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo umukenyezi francine ndinze menshi ariko yoza ivyombo yongera anaririmba umunsi w'uwo mupfasoni w'imyaka mirongo itatu afise abana bane b'imyaka iri hagati ya cumi n'ine n'ine akaba areze n'umwana wa mukuru we w'imyaka cumi n'itandatu utangura hakiri kare cane avyuka umuseke igihe cy'isaha cumi n'imwe z'agatondo nk'igihe twashika ku muhani we twasanze yamaze kurungika kw'ishure babiri muri abo bana yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye ariko rero umunsi wa ndinze menshi uracari muremure ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaja kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone ngagara mu buraruko bwa bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu gisagara urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho je mbonye ko ndonzira so y'abana nkaronge inzu amahera y'inzu y'abandi nca nshimira imana kuno mayeho mboranye nja kwa seni kurangura mvuye kurangura ngaca nza kudandaza muri vile ngaca nshira ku kibanza ngaza ndadandaza mm, ngaca kuvandereza ngaca ntereka ku kibanza abakiriya bambariye ndabazana amafuri nkabashira baka- nkabahereza n'ibindi n'ibindi n'ibirato ni akazi je muranore ivyo mbonye gusa ivyo kwinjiza nk'irasiyo y'abana nivyo mbura ndandaza kubera ndaba ubuzima bw'abana banje ko bwoba neza bige neza ubona wunguka amafaranga ari ku munsi ivyo bivana n'isoko kandi bivana n'abakiriya ukundi baba baje ivyo uronse vyose nawe uronga bibiri canke bitatu urashimira imana iyo rungutse amafaranga menshi wunguka ngaha menshi bitanu canke bitandatu yarigiye nk'ubu itariki y'inzu yorigera ntarayaronga ca ndamubwira mwene nzu ndindire gatoya nkaza ndaterera ahantu ari igihumbi igihumbi n'atanu nkaterera ahantu yamaze gushinga ca ndamuhamagaza nkamuhereza abana b'uwo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana aka ni kamwe mu duhungu twiwe navuga nk'uko yoba ari umugabo mu rugo kubera ni nyina aturondera irasiyo akatugurira n'impuzu n'ibirato akariha n'inzu n'amashuri kandi nta na kimwe tumuburana n'iteka kuba imana imana yaturemeye umumama azi kurondera abigeme bo mu kibano nabo babona francine ndinze menshi nk'icitegererezo navuga ko francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima muri iki gisagara ukuntu bugoye wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorero keza ku bigeme umurabiye ko urabona yuko udashobora kujya gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha inguvu iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi na twebwe turashoboye ibyo twari tumenyereye mu kamenge abagore benshi bishinga ubumaraya muga wewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye nta mwana wiwe asega ararondera ubuzima bw'abana biwe no mu ijoro aryama kenshi veniturazere ariko aramesurira impuzu z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa nubwo ashimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashika n'aho arya agatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana were kugira uronge amafaranga yo kujya y'abana uratigira n'ibirenge bigashuha hageze nka saa cyenda utararonga ivyo usomera abana ukahangayika kora ukabura amahoro Eh, kubera ubuzi eh, abana ejo mu kuja ku ishuri bazogenda bariga iki Eh, ugata ubwenge ukabura n'ivyo mm. ariko imana ubwanyuma ika- ik- ukabona imana irakuronga iki abakiriya kuri baragushorera ucuronga n'iraso yo kurya hari igihe n'umutayi wo- wo ruhera ugahera pe ugahera ariko ku bw'imana uruca ubona imana ikakora ivyayo ukabona uraronsa amafaranga yayo utari wizeye ugacura ikibanza c'abandi ugacura iya n'izo muri zone kamenge aho francine ndinze menshi aba hari abandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacika intege no gukoresha inguvu zabo kugira ngo bibesheho wironderera ni vyiza cane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya bajya mu kimaraya bijya witaho ibintu vy'abagabo ahoza wiruka ngo ninagenda kwa kana akazomfasha uzogufasha n'imana yo mu ijuru uvuga gusa umwana w'umuntu yogufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukuronderako akabirondera ejo akaruha icyambere cyo gukora ni gushira imana imbere kizera ko wavuronga ntihajya ubu vyose imana ibiku- igufitiye n'impamvu umupfasoni francine ndinzemenshi asaba leta gukora uko ishoboye kose ikaronsa imfashanyo abakenyezi batagira mikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata ashobora gukoreramwo eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
rero ku bwanje na bagenzi banje no kuri radiyo ijwi rya amerika turifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ku isi hose aho muri hose muduteze amatwi mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubabwiye ko umugwi wateguwe wateguye urugendo rw'abakenyezi rwabaye mu kwezi kwa mbere hano muri leta zunze ubumwe za amerika i washington wateye akama bagenzi babo bose kudatonda mu buzi bwabo bwa misi yose uno munsi mu ntumbero yo kugaragaza agaciro kabo ku bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu uwo kandi ni umugwi wari wateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa donald trump ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa mbere abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro eh, bikomeye cyane by'igisirikare ku mugwa mukuru wa afghanistan kabul no munsi wa gatatu bishe abantu mirongo itatu bakomeretsa abandi batari bake ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa afghanistan twabwiye kandi ko ejo ku munsi wa kabiri leta ya afurika y'epfo ya- yakuye burundu ikete yari yashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha iyo ico- ko icyo gihugu kigiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha iyi ikorera irahe muri peyiba yamara intambara kuri icyo kibazo irabandanya aho ni mu gihe n'amashingamateka y'icyo gihugu igizwe ahanini na anc ubugambwe uri ku butegetsi wowo ushigikiye uko kuva muri icc im- sentare mpuzamakungu mpanabyaha abategetsi ba kenya batangaje no munsi wa gatatu ko bazorondera abaganga bo mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro vya leta bibandanya imirimo yavyo nshuti rero mukunda radiyo ijwi rya amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe naho yanitanga ishaka na fide niyo ngabo tubifurije mwese kugira ibihe vyiza no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika